mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe mu gihugu cy'u rwanda kuri uno wa kabiri hasozerewe indwi yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane imihango y'uno munsi yaranzwe no kwibuka abanyepolitike bishwe ico gihe abo twibuka uyu munsi ni abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi bakanga gutatira ubunyarwanda kandi bakabikora batayobewe ko byagombaga kubaviramo kwicwa uyu ni augustin iyamuremye hatwara inama nkenguzamateka y'u rwanda augustin niwe yari ayoboye iyo mihango hakurya y'u rwanda mu burundi naho inama nshingamateka yamirira kure icegeranyo ca amerika cemeza ko abatavuga rumwe na leta bacicwa bazira ivyumviro vyabo vya politike ibitigiri vy'abaguye mu ngwano y'amoko igoma ku murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo muri kongo vyiyongereye abahinga ba onu mu by'agateka kazina muntu bemeza ko abarundi bahungiye muri tanzaniya bakorerwa ihohoterwa ririmo ukwicwa no kunyuruzwa ibi vyegekwa ku nzego z'iperereza z'uburundi na tanzania muri make kandi blaise compaore yigeze kuba perezida wa burkina faso umwanya n'umwanya ashobora kubazwa uruhara rwiwe mu iyicwa rya thomas sankara aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu amakuru ageze hirya no hino ku isi reka tuyahere mu karere aho ibitigiri vy'abaguye mu ngwano y'amoko igoma ku murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo vyiyongereye ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi iyi mirwano yatangiye ku cyumweru ishamiranije abo mu bwoko bw'abanande n'abakumu ejo minisitiri w'umutekano muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru jean bosco sebishimbo yari yabwiye ijwi rya amerika ko abapfuye bari bamaze kumenyekana bari babiri uyu munsi nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza umuvugizi w'iyi guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru rero yatanze indi mibare mishya avuga ko abantu bishwe ari icumi abandi mirongo itatu na bane barakomeretse n'amazu menshi nayo yaratwitswe ibitero by'imitwe yitwara gisirikari n'imirwano hagati y'amoko atandukanye bimaze guhitana abantu barenga magana atatu kuva uyu mwaka utangiye mu gice cy'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nari nabice ku masonga mu kanya nk'itangura blaise compaore yigeze kuba perezida wa burkina faso ashobora kurengukishwa imbere y'ubutungane kwera uruhara yoba yaragize mu rupfu rwa thomas sankara inkuru tubaza mugenzi wacu egi rwema urukiko rwa gisirikare muri iki gihugu nirwo rwatangaje ko rugiye gutangiza iburanisha rya compaore wahunze igihugu akuwe ku butegetsi n'imyigaragambyo y'abaturage bamusabaga kuva ku butegetsi bibaye nyuma y'uko ubushinjacyaha bwemeje ibya Compaore n'abandi cumi na batatu ashinjanwa nabo bakurikiranyweho Compaore wamaze ku butegetsi imyaka makumyabiri n'irindwi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi nyuma y'urupfu rwa Sankara ashinjwa kugira uruhare mu kwica uwo yasimbuye ku butegetsi uyu wahoze ayobora Burkina Faso ubu akaba yarahungiye muri Cote d'Ivoire na bagenzi be bareganwa barashinjwa ibyaha birimo guhungabanya umudendezo w'igihugu ubufatanyacyaha mu bwicanyi no guhisha imibiri y'abambuwe ubuzima thomas sankara yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu ategeka burkina faso kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi ubwo yicwaga afite imyaka mirongo itatu n'irindwi blaise compaore yashyiriweho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu edi rwema urakoze cubandaniriza ko udu ubushikane muri mozambique mu duce twazingamitswe n'ibitero by'intagondwa ziyitirira leta ya kisilamu utwo duce tuvugwamwo abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibiribwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ryatangaje aya makuru rivuga ko abantu bagera hafi kuri miliyoni imwe bugarijwe n'inzara ni nyuma y'uko benshi bakuwe mu byabo bahunga ibitero by'intagondwa Thompson Phiri uvugira PAM asobanura ko uko ibitero birushaho kugabwa ari nako abaturage bava mu byabo kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Ibitero by'intagondwa byakajije umurego guhera mwaka ushize aho bamaze kwigarurira uduce twinshi mu ntara ya Cabo Delgado. Ibihugu birimo Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherutse gutangaza ko byiteguye kohereza impuguke za gisirikare gufasha guhugura abasirikare bari mu mutwe wihariye wa Mozambique guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu.
Edi urakenuye tuve muri Mozambique tuce tuja i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububirigi hari kuhabera ibiganiro vy'ishamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare OTAN Uburusiya buri ku rutonde rw'ibiza kuvugirwa muri ivyo biganiro birimo umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken Thomas Kamirindi aragarutse kutubwira ivyino nkuru muri iki gihe uburusiya burimo burashyira abasirikare benshi ku mipaka yabwo na ukraine ukraine ivuga ko uburusiya bushaka kuyishotora kugira ngo barwane biteye impungenge cyane leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bya otan usibye abategetsi b'ibi bihugu minisitiri blinken agomba guhurira kandi i buruseli na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga wa ukraine dimitro kuleba Ukraine ntiri muri OTAN ariko yatangiye gutera intambwe za mbere zo kwinjiramo. Ingingo ya gatanu y'amasezerano y'uyu muryango w'ubutabarane avuga ko bose baba batewe iyo umwe muri bo mu bawugize atewe. Ni ukuvuga ko bose bagomba gufatanya kurwanya uteye. I Buruseli kandi Anthony Blinken arahurirayo na mugenzi we Lloyd Austin, minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukubutse mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye birimo Ubudage. Yahatangarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho icyemezo wari umukuru w'igihugu Donald Trump yari yarafashe cyo gukurayo abasirikare ba Amerika ibihumbi cumi na bibiri ahubwo ko Amerika igiye koherezayo abasirikare b'inyongera magana atanu muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ifite abasirikari ibihumbi mirongo itatu na bitandatu mu Budage bahorayo ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi gushize nabwo Blinken yari Buruseli mu nama ya OTAN nayo mu byo yigagaho harimo uburusiya bwigaruriye intara ya krime yo mu burasirazuba bw'igihugu cya ukraine mu bihumbi bibiri na cumi na kane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru agezweho hirya no hino ku isi tuyasezerere muri jibuti aho abaguye mu isanganya ry'ubwato bwibiye ejo kuwa mbere bageze kuri mirongo ine na babiri oriane itanga ishaka byifashe gute ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ku isi oem niryo ryatangaje igitigiri cy'abamaze kumenyekana ko baguye mu isanganya ry'ubwato mu nzuzi ziri hafi y'icyo gihugu kiri mu buseruko bwa afurika umuvugizi waryo yvonne ndege atangaza ko mu bitabye imana harimo abana cumi na batandatu kandi ko abandi cumi na bane bashoboye kurokoka uwo muvugizi ndege amenyesha kandi ko abagizi ba nabi bakora igikorwa cyo kunyuruza no kudandaza abantu babacisha muri izo nzuzi batarafatwa umuvugizi w'ishyirahamwe oem muri yemen we avuga ko abo bantu bari muri ubwo bwato bari bavuye muri yemen aho intambara imaze igihe isinzikaza icyo gihugu gikenye cyane mu bihugu by'abarabu abantu batari bake mu bihugu nka etiyopiya somaliya na yemen bafata izo ngendo zibangamiye umutekano wabo barondera ubuzima bwiza mu bihugu by'abarabu bitunze gusa ibibazo by'amagara bitandukanye harimo n'ikiza cya korona biratuma basubira iyo bavuye
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com adrese y'ijwi rya amerika mandanya kumva mu kirundi no mu kinyarwanda kuri facebook ni vewa radiyo yacu youtube niyo adrese nyene co kimwe na instagram mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku vy'agateka kazina muntu abahinga b'ishamwe mpuzamakungu onu mu vyerekeye agateka kazina muntu batewe impungenge n'ihonyangwa ry'agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri tanzania mu itangazo abo bahinga basohoye kuri uno wa kabiri basavye abategetsi ba tanzania n'uburundi kubahiriza amategeko akingira impunzi n'abagisaba ubuhungiro abahinga basigura ko bafise amakuru yemeza yuko hari abarundi bahungiye muri tanzania bicwa bahohoterwa baburirwa irengero baterwa ubwoba abandi nabo bagatahukanwa mu gihugu cabo ku nguvu muri iryo tangazo abo bahinga ba onu bemeza ko inzego zijejwe iperereza mu burundi zifatikanije n'izo muri tanzania akatari gake zihagarika mu buryo buteye kubiri n'amategeko bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu mu bahagarikwa bamwe baricwa abandi bakaburirwa irengero abandi nabo bagahohoterwa canke bagasubizwa iwabo ku nguvu hambavu ya politike abahinga bavuga ko yashizweho na tanzania mu ntumbero yo kugumiza mu makambi impunzi kugira ngo ntizishobore gusohoka abahinga ba onu bavuga ko tanzania yaburabuje impunzi ku buryo zibayeho mu bwoba bwinshi bwo kunyuruzwa n'abajejwe inzego z'umutekano babatwara ahataramenyekana canke bakabatahukana ku nguvu mu burundi abahinga ba onu muri iryo tangazo bashimangira ko amakuru bafise yerekana ko bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahungiye muri Tanzania bagenderezwa uh, n'abiyoberanya bakigira impunzi abo bahinga babandanya basigura ko umutekano makambi utacizewe bivuye ku bakorera iperereza ry'u Burundi binjira makambi atandukanye biyita impunzi hanyuma bakarobanura ab'inzego z'umutekano za Tanzania zita muri yompi bamwe mu barundi bahungiye muri tanzania bibwiriye ubwabo onu ko bamwe muri bo hariho abahagaritswe na polisi ya tanzania bakaburirwa irengero abagize imana nabo ntibaruburirwe irengero bagahohoterwa hanyuma bakaja gusinyishwa ku nguvu urupapuro ruvuga ko bipfuza gutahuka mu gihugu cabo hari n'abasabwa amafaranga imbere yo kurekurwa nk'uko abahinga ba onu babandanya babisigura abenshi mu bahagarikwa babazwa ibibazo birimwo ibibagiriza kuba mu mirwi irwanya ubutegetsi bwo mu burundi abandi nabo bakagirizwa gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira ivyo vyose vyatumye hari abarundi batari bake bahisemo gusubira mu gihugu cabo bivuye ku bwoba bw'umutekano nk'uko abahinga ba onu babisigura mu itangazo ryabo abo bahinga bibutsa ko iki kibazo leta y'uburundi yemeye kugikorako amatohoza mu kwezi kwezi kwa munani ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri naho kugera ino saha ataco iraki ivuga ko ku mugaragaro muri iryo tangazo babwira leta y'u Burundi ko yari yibwirije kureka gutoteza abanyagihugu bayo barimwo n'abahunze ku rundi ruhande abahinga ba ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu bemeza ko leta ya Tanzania itayobewe amabi ariko akoregwa abarundi bahungiye ku butaka bwayo bagasanga nayo nyene yari ikwiye gufata ingingo ikavavanura n'ingendo yo gutoteza impunzi z'abarundi tumira amategato hama duce twerekeza muri repubulika ya demokarasi ya kongo
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda repubulika ya demokarasi ya kongo iramutswa leta nshasha igizwe n'abashikiranganji mirongo itanu na batandatu yaraye itangajwe nyuma y'amezi abiri hashyizweho umushikiranganji wa mbere sama lukonde ijwi rya amerika ryagendeye abanyagihugu bo mu gisagara ca uvira baribwira ko ahanini ico biteze kuri ino leta nshasha ari umuti w'umutekano muke n'isanurwa ry'amabarabara yononekaye muri territoire za fizi na uvira ni kuri mikoro ya mugenzi wacu vedaste ngabo turifuza ko iyi guverinoma yadukorera ibyo yadukorera ni byinshi ariko byibuze hari ibintu bitatu by'ibanze dushaka ko yadukorera byihuta yenda n'ibindi nubwo byaza nyuma ariko ibyo bitatu icya mbere turifuza ko idukorera imihanda kongo uvira yagize ibibazo by'imihanda yari yaribagiranye niko navuga ariko ubu turifuza ko guverinoma yadukorera imihanda ubu ibintu uko birazamuka bihenda kubera ikibazo cyo kubura imihanda icyo kintu turagisaba guverinoma yacu yarayisohotse ko yadukorera imihanda zatunezeza cyane imihanda dufite ni mibi ni mibi uva ukavu uza uvira ubu nyine nta modoka zigenda imihanda yarapfuye muri ngoma uva uvira uja fizi iriya teritwari ya fizi naho ni uguca ni bote ni ukuvuga ngo muragenda mugakoresha imitumbu kugira ngo mutaraverise mwinjira muri iriya teritwari yindi tukasaba ngo imihanda bayikore byatunezeza kandi byadufasha icya kabiri turasaba ko bakereya barema imirimo ku basore ibi mubona amagurupe za rume akenshi twe tubona ari ikibazo cya shomaje umusore ugasanga yicaye arangije ishuri diplome akabika byaribiyagiranye nta ofure zigihaba noneho wamara kubika diplome ukumva nta kindi ukaja muri gupe yarume kugira ngo ukire vuba kuko barimo kwiba bakagira gute n'ibindi bagashimuta abantu bagasaba ifaranga kugira ngo abo bantu bagaruke mu mago yabo ubwo nibwo bwabaye ubucuruzi noneho ngo babone ibyo bintu birabaye abantu abasore benshi bisuka muri gurupe za rume iyi guverinoma tuyiteze ko icya mbere na mbere yazimye uyu muriro tumaze mu imyaka itatu ko plato yasemo kirize umutekano wari warabuze niheraho ni hanyuma ubwa kabiri ni idukorera amabarabara karabaye abantu basubiye muri birya bya kera byo kugenda n'amaguru imihanda ntiheruka uva uvirukaje ifizi mvuyeyo mu cyumweru giheruka nafashe moto baraka ndaza nshitsi ahitwa kwa swima ari moto ari nge ninjira mu bwato nshitsi ahitwa mu ruhanga ninjira mu bwato ni moto donka nta mabarabara ndaheruka tanganeka yarabyinjiye ukipa amabarabara ubu dutegereje rero ko bakata yandi tegereje barabara ko twokata ibarabara ryaho plato rihera akazi rigaseruka minembwe rigaturuka imwenga rikinjira minembwe rigaseruka fizi fizi karemi ico gihe rero bikozwe gutyo twavuga ati ashi tukiruhutse nihere ku mutekano bivuze umutekano ni uguce gucecekesha iyi mitwe y'ibirwanisho y'abakongomani ari amahanga bagataha iwabo cyangwa batataye bagashira ibirwanira bose bakabashyira mu nkambi kubariza amategeko nibaje mu nkambi batorere inkambi iyo ngiyo mu maprovensi ya kure cyangwa bataha iwabo baje kubaka iwabo amahoro abe mu karere kayo rero nk'abantu bawuvira icyo dukeneye cyane ijambo rya mbere ni sekirite nta kintu cyakorwa mbere y'umutekano abantu barahunze abantu basubiranyemo ibibazo byarabaye abantu ntibagituye abantu nta mutekano bafite abantu barishwe ibibazo birahari ikintu cyihutirwa priorite ni umutekano umutekano ugomba kubanza ukagaruka haje kugira ngo bongere bubake tisi sosiyale abantu bongere bavuge rumwe babahuze bumvikane babaganirize icyo ni ikintu cyihutirwa icya kabiri abantu b'abanyabuvira bakeneye n'ibintu bya developuma amajyambere mu masekiteri yose habaye mu mabarabara imihanda igakorwa abantu bagasubira urabona ahantu henshi nta akisibiriti hari kuba nta mabarabara ahari andi masekiteri ntiyakora nka sante ibitaro ntibikora ubuhinzi ibyo kurya ntibigerwayo no guhinga ntibyakorwa neza urabona ikintu cyose gikeneye kuko haboneka amabarabara agakorwa abantu bakagera mu duce twinshi n'intambara nyinshi ziba yuko nta otorite de leta nta butegetsi buhagera ugasa nk'aho ibikorwa byose bitazwi ariko muri mwaye ho plateau no muri plane n'ahandi buvira hose hakenewe yuko haba amabarabara meza hakaba noneho amajambere kugira ngo ibikorwa byose mu masekiteri yose bishobore kugerwaho icyo ni cyo twifuza kuri guverinoma nshasha arakoze mugenzi wacu vedaste ngabo kuri ayo majwi yose yadutororokanirije tuve rero muri repubulika ya demokarasi ya kongo twerekeza mu rwanda aho kuri uno wa kabiri hasozerewe indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umuhango wo gusozera ino ndwi waranzwe no kwibuka abanyepolitike mugenzi wacu yasumta kabuyi i kigali mu rwanda yabidukurikiraniye ni umuhango wabereye ku rwibutso rwa rebero mu nkengero z'umujyi wa kigali rushyingwemo abanyapolitiki baturukaga mu mashyaka anyuranye yakoreraga mu gihugu bitandukanye n'uko byari byifashe hatangizwa icyumweru cyo kwibuka umuhango wo gusoza icyunamo wo witabiriwe n'abantu benshi barimo abayobozi bakuru b'igihugu abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda abanyamadini baturuka mu matorero anyuranye ndetse n'abo mu miryango ifite ababo bashyinguye ku irebero perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa sena iyamuremye augustin niwe wari umushyitsi mukuru muri uwo muhango yasabye abanyapolitike b'ubu gufatira umurage kuri bagenzi babo bashyinguye kuri urwo rwibutso abo twibuka uyu munsi ni abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi bakanga gutatira ubunyarwanda kandi bakabikora batayobewe ko byagombaga kubaviramo kwicwa bahigwaga batazira ubwoko bwabo ahubwo kubera ko barwanyaga urwango ivangura amacakubiri ingengabitekerezo ya jenoside ariko hari n'abazize byombi perezida wa sena kandi yumvikanishije ko uretse aba banyapolitike hari n'abandi bantu bishwe bazira gutabara no kurengera abatutsi abishwe bazira kugerageza kurokora abatutsi no kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside tubasanga no mu bindi byiciro by'abanyarwanda bakaba bararanzwe n'ibikorwa by'ubwitange kugeza aho bemera guhara ubuzima bwabo kugira ngo bakize abatutsi bahigwaga ntabwo leta y'u rwanda yigeze ihakana ko hari abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bishwe muri jenoside batazira ubwoko bwabo ahubwo bazira ibitekerezo byabo bya politiki umuyobozi mukuru wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bizimana jean damascene yavuze ko amashyaka ya politike yari ayayagiye mu cyo yise utupawa ariyo yatumye umugambi wo kwica abatutsi ndetse no kwica abatari muri uwo mugambi ugerwaho we kandi avuga ko asanga hari abanyapolitike batabibonyemo isomo ikibi gikomeje kugaragara na n'ubu nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe ni ukubona hari bamwe biyita abanyapolitike cyane cyane abakorera mu mahanga bataravana isomo kuri aya mateka mabi mvuze mu ncamake kandi ibyo babitangiye jenoside ikimara guhagarikwa abajenosideri bakimara guhunga igihugu batsinzwe bibeshye ko bashobora gukoresha politike bagahita bagaruka ku butegetsi ndetse n'ubwicanyi bakoze ntibabubazwe baderi yavugaga madamu kameya letizia ni umukobwa wa kameya andreya uyu mugabo ni umwe mu bashinze ishyaka rya pr akaba yarabaye n'umunyamakuru w'icyahoze ari wo renforo ndetse yaje no gushinga ikinyamakuru cyitwa rwanda rushya ikinyamakuru cyari kizwi guhangana n'ibindi binyamakuru byari bishyigikiye ubutegetsi bwariho madamu letizia kameya avuga ko atazibagirwa ubutwari bwa se navuga rero nguyo iyo mwibutse nibuka umuntu uri uri uriribwa muri we uba ukomeza kuba we umuntu udahindurwa n'ibihe umuntu udatinya gupfa kubera kuba uwo ari we umuntu ugomeza kuba we muri muri sirikonsansi izo ari zo zose kudatinda indangagaciro zawe kubera ko wakorewe ibi kubera gukomeza kuba wowe no gukomeza kuba pozitifu gutekereza neza gukomeza kuba kuba umugwaneza gukomeza kuba kugira kugira ubwonko buri navuga ngo buri bwisanzuye umubyeyi kandi wambereye umubyeyi mwiza ku rwibutso rwa jenoside rwubatse ku musozi wa rebereho rushyinguyemo abanyapolitiki cumi na babiri biganjemo abo mu ishyaka rya pr psd na mdr urwo rwibutso kandi rurimo abazize jenoside barenga ibihumbi cumi na bine biciwe mu bice bitandukanye bya nyamirambo gitega ibitaro bikuru bya kigali icya hafi n'ahandi mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakenuye mu gihugu cy'u burundi umurwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu senide hashe mu mpfunyapfunyo wemeza ko muri ico gihugu uburenganzira bwa muntu bwifashe neza kandi ko ata muntu n'umwe akizira ivyiyumviro vyiwe uyu mugwi wabitangarije mu nama nshingamateka igihe wariko ushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze uwutwara iyo nama nshingamateka nawe yaciye aboneraho kwamirira kure raporo ya leta zunze ubumwe za amerika iheruka kudomo urutoki ku bwicanyi bwahitanye abantu barenga amajana abiri mu mwaka uheze abo leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko bari biganjemo abatavuga rumwe na leta ndetse n'abaharanira agateka kazi na muntu idonido kuri ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru inama nshingamateka y'uburundi ntijya umunwa mu kwagiriza igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ko casohoye raporo y'ibinyoma ihengamye kandi igamije gutuma amakungu adasubira kwizera ico gihugu iyo raporo uburundi butera ivyatsi ntiheruka gusohorwa n'ibiro bishinzwe demokarasi uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'amakungu ivuga ko abantu barenga amajana abiri bishwe abarenga mirongo itatu baranyuruzwa abarenga ijana baraborezwa igufa barahohoterwa mu Burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bazize ivyumviro vyabo cane cane ko batavuga rumwe na leta kuri uyu wa kabiri Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi yamiriye kure ibiri muri iyo raporo dokima nkirya ipaje mirongo ine na zitatu igihugu ca Amerika gishobora kuba carakoze iyo raporo kuko jewe ntababesha nitwa ko ndongoye inama nshingamateka nkaba ntigezwe byibure ngo mbazwe ku bintu nka biriya raporo bavuga ngo hari amajana abiri yapfuye umuntu agaca yibaza ati noneho bantu babibonye bagiye kubiraba bari bahagaze hehe baba bafise ibyiyumviro byinshi cyane ariko ukiri nyamukuru zibari kugira ngo babasige ivyondo babereke ko ataco muriko murakora canke bababuze gutera intambwe noneho batanga amaraporo mabi yo gushaka guharabika canke babarementaniriza erega hariho n'abadashaka yuko uburundi bugira ibiganiro na union europeyenne n'ukuntu abo bantu bariko barandika amaraporo abandi bandikira za onu umuntu arumva yuko ari ikintu koko bashaka gushika ko bati hariya abanyoro canke abacirwa imanza ntibazicirwa ntibacirwa imanza bisunze amategeko ibintu nka bene ivyo n'ibindi n'ibindi iyo raporo itunga urutoke ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko zahunyanze uburenganzira bwa muntu ababangamiwe cyane bakaba ari abatavuga rumwe na leta n'abaharaniye agateka kazina muntu naho biri uko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh komisiyo nationale independante de droit de l'homme wemeza ko ata muntu n'umwe mu gihugu akizira ivyiyumviro vyiwe sixte vinyini muraba yabitangarije imbere y'inama nshingamateka umugwi arongoye wari gushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze tukavuga ukuri uko biri iyo umuntu akoze icyaha tukamuvuga tukanamushengeza twe tubonye ko ata mukuru w'igihugu cyangwa umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashigikiye ati wewe genda ukubite naka ni ukuvuga ko nta vyirashure twa dorome ibirimo iba ari vyirashure twakomeye n'ikirikora ni uko mu busho bumwe bumwe butandukanye twaranze twasanzeyo bamwe mu bantu bakoze ivyo vyaha twe icyo dushyira imbere ni yuko umuntu akoze icyaha ahanwa yamara amashirahamwe adaharaniye ibyicaro vya politike yo yabona ko ivy'inama nshingamateka n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu biyamiriza ari ukuri ku rubuga anshere niko yagize atwara rigi iteka ryanavuzwe na amerika ko riri ku rubuga atanga akarorero ko no muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu barenga mirongo umunani bamenyekanye ko bishwe bazira ivyiyumviro vyabo muri aya mezi atatu yonyene abantu mirongo umunani na babiri bishwe aho mirongo itatu n'indwi bagiye batorwa ari ibiziga hirya no hino abantu batanu baranyuruzwa cumi na batanu barahohoterwa ibyo twita torture n'abandi amajana abiri bahagaritswe bidaciye mu mategeko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishyirahamwe ry'iteka ryashoboye gutohoza ku bantu amajana na mirongo itanu na bane bishwe aho ndetse mbere amajana abiri na babiri bagiye batorwa hirya no hino ari ibiziga haba abantu mirongo itanu na babiri banyurujwe amazima yongo ijana na mirongo ibiri na bane barahohoterwa imwe twita torture n'abantu igihumbi n'ijana na mirongo umunani n'umwe bahagaritswe bidaciye amategeko umugwi w'igihugu cnidh wagiriza aya mashirahamwe ko ari amacandya gusa ntitwibagire ko abandika bamwe duhurira ku badufasha abo bita reparteneri ayo mafinansima baduha niyo duhuriye ku nabo nyine boyasaba ni ukuvuga ko bayaduhaye bo baba bariko barahomba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umugwi w'igihugu cndh waratswe amanota uva mu rwego rwa mbere a w'imigwi ifatwa na oni ko yigenga igakora idatamitswe ijambo uja mu rwego rwa kabiri b rw'imigwi iri mu kwaha kw'amareta ubu uwo mugwi warandikiye igisata ca oni kiraba agateka kazina muntu kugira ngo urabe ko wosubirana icicaro cawo ca mbere a yamara ihorero ry'amashirahamwe mpuzamakungu rikingira agateka kazina muntu fidh federation internationale pour les droits de l'homme ribona ko hataragira ko cnidh usubira guhabwa ikibanza n'amanota meza kuko ku bwa fidh n'ubu agateka kazina muntu karacahungabana uwo mugwi ukaguma winumiye pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika akabino nga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na jowe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na frederic nkundikije byashize hamwe na fasile gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha